Iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesi tatu wa kaburungu radio yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga ijwi rya amerika rigize iminsi ritangaza amakuru yerekeye ibibazo bihanze igisata c'indero n'inyigisho mu burundi kuva mu mashuri mato mato gushika muri za kaminuza mu mashuri mato mato haravugwa ibibazo bitandukanye birimwo ubukene bw'ibikoresho ikena ry'amashuri hamwe n'abigisha bakwiye ivyo bibazo biri kandi no mu mashure yisumbuye hamwe no muri za kaminuza zitandukanye mu minsi iheze haravuzwe kandi n'ibibazo vya ruswa abantu batezwa inda n'abarezi hamwe n'ibindi kimwe kandi mu bibazo biraje ishinga abavyeyi hamwe n'abakurikiranira hafi ikibazo c'inyigisho mu Burundi ni tituka ry'urugero rw'inyigisho nk'uko bitangazwa naho ikibazo c'itituka ry'inyigisho kitari mu Burundi gusa abarezi hamwe n'abandi bantu bose bakurikiranye urugero rw'inyigisho rwari hejuru kuva kera na rindi mu Burundi bavuga ko hageze ku gisata c'indero gisubira kwitabwaho mu buryo buboneka kugira ngo abanyeshure cyane cyane mu mashuri mato mato ntibabandanye guheba amashuri nk'uko byibonekeza muri iki gihe bavuga kandi ko na za kaminuza zitandukanye mu Burundi zikwiye gusubira gukora nk'uko vyahora kera inyigisho zikaguma ku rwego rwo hejuru kugira ngo cyane cyane izo muri za kaminuza zigume zigumane igihagararo zari zifise kuva kera mu makungu aho umunyeshuri yahejeje muri kaminuza yasanga ari ku rugero rwubashwe cyane mu gihe agiye kubandaniza amashuri muri kaminuza zo mu bihugu vya buraya na amerika mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kurabira hamwe n'abahinga banonosoye ibijanye n'indero n'inyigisho bimwe mu vyokorwa kugira ngo ibibazo bitandukanye bihanze amashuri mu burundi harimwo za kaminuza bitorerwe umuti turi kumwe na professeur atanazi gahungu yigisha muri kaminuza chicago state university muri leta zunze ubumwe za amerika muri aho professeur atanazi gahungu
amahoro amahoro ni amahoro murakomeye ngaho
emwe turakomeye ni vyiza cyane rwose turi kumwe kandi na professeur emerite paul nkunzimana paul nkunzimana yarigishije muri kaminuza y'uburundi yongera araba na doyen wa fakulte ya psychologie muri aho professeur paul nkunzimana
yego turaho fredi murakoze cyane namwe ngize ko muri aho turaho murakoze kwitaba ikiganiro nashaka rero bashingantahe babiri uko nabatumiye imbere y'uko dutangura ku bibazo nyamukuru vyerekeye ni ni ikiganiro twategura uyu munsi nashaka cyane cyane tubanze twumvirize inkuru ijanye n'ibibazo vy'indero n'inyigisho mu burundi inkuru twateguriye mugenzi wacu eloge wirikaneza
emirindi mu rukundo ni umukenyezi wo muri komine rugombo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'uburundi yabwiye ijwi rya amerika ko abana biwe batanu batanu umwe azokwegera intebe y'ishure uyu mwaka wa mbere ari mu wa gatandatu uwundi mu wa gatanu nta n'umwe ndaronkera ikaye nabo mu wa mbere nta n'umwe ndaronkera ikaye reka boja ishuri gute kandi nta makaye afite nta n'iforome bafite ntigikunda ni abaho nyene kandi bazoca baba mayiboba naho ihozesi ndayigaya wo mu cibitoke nyene yareze abuzukuru babiri yaramaze gufata ingingo yo kubagumiza imuhira kwiga oya ntabwo bazoja ku ishuri kubera ikibazo cy'amakaye kandi njya nsumye nciye hasi none urumva rero byo ku ishuri byahagaze kandi si jewe gusa bose bose uba abana bose bahagaze kubera ikibazo cy'amakaye na za niforome uno muvyeyi acuruza imihu akayitembereza ku gataro mu mabarabara ya gitega ku murwa mukuru wa politike afite abana batanu biga babiri mu mashuri yisumbuye na batatu mu y'intango kera yari mu murwi w'abantu nikora leta ikamufasha iminsi n'ikiri imyero ubuzima bw'ishuri kuri ndabona yuko batazote babandanya neza hejuru yuko tutadandaraza neza bino vyamwa tuba turiko turatembereza mu gisagara oyaye amakaye ntayo ndaronka uwo mu munani niwe bamaze kuronka umwambaro w'ishuri abandi sindawuronka none ko ubu atagafashanyo kakiboneka kugira ngo umuvyeyi aba- aba ari ntaho nikora afise abo bana badashoboye gusharira neza kw'ishuri ngo bamufashe uwo mugabo twamusanze yicaye hafi y'isoko ya gitega yabuze acira n'ayamira nka nigoro abaza ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure kugira ati babarize umushaha ndiko mbona jewe sanzwe ata n'ifaranga na rimwe mfise none gashana nobijamo nobikora mwiki nta n'ifaranga na rimwe nta n'igikoresho na kimwe ndanagu abana sindabizi ntegeye nga sinzi ingene bizogenda nivyashoboka bazogenda bidashobotse nabone bazoguma muhi hari twe abanyagihugu ngaho ubukene buraturembeje n'ukuri nta muntu afite ingene yo nta muntu avyakira n'ayamira amakaye numva ngo yarazimvye ariko ndavyumva urutwiro uko numva sindanagenda ngo mbaze mbaze ata n'igicenda kimwe c'ifaranga mfise n'umwirimizi wo mu kivyuka muri komine musigati intara ya bubanza mu burengero n'ico kimwe areze abasengezana batandatu avuga ko uyu mwaka ivyabonye bitari bwamushikire umwe agira ati mu wa cumi na kabiri uwundi yiga mu windwi uwundi mu ya gatandatu akandi gatoya mu ya kane uwundi yagira agira mare kaminuza nari nagerageze kuko hera no munsi kugeza uno mugabo rero ndumva ko ngira nanini kandi nahora ndonka utwo nterateza nkakorera amahera nkaziyapfa nkaca amahera mugabo ubu byanze igihe imana izo- izokorera mu bantu hama baka- bakampa amahera nzoza mbaze hama biga abantu simbisa n'icumi umucuruzi akazi w'ibigori yo ku murwa mukuru wa politike we avuga ko atokwiyumvira kugura ibikoresho vy'ishure n'abigurira abaye inzara ndonka akarasiyo gusa simbona ibintu vy'ama- vy'amantuze vy'amakaye y'abana aho nzodukura nta mutahe gusa abana batatu biga n'uwo ari mu mugongo ndapanze sinoronka amakaye y'abana kweri ntakonobusyobora kweri umukenyezi wo mu ntara ya kayanza mu buraruko yabwirijwe ijya amerika ko atunzwe n'urucuruzwa avuga ko kurungika abana ku ishure ari imana mpa kubera aho akura hasa n'ahagadutse yari imbere y'ikibanda ciwe ko kuva mu gitondo rirarenga nashika nka saa munani ata bihumbi bitanu ndadandaza umva rero uburyo bwo kugenda bagurira amakaye ntabwo mba ndiko ndaronka forome zarazimbye amakaye yo urumva ubu nta ntitukironka nayo ducira nayo tumira kubera byararengeje cyane byaraduze cyane leta nirabe itugarukire irabe igabanye ibiciro kubera iki gihe abana bariko barasubira inyuma kwiga ntitukironka ingene tubigisha ubumenyi bw'abana buca bugenda busubira hasi turabura n'ico tubagaburira n'inzara urabona yarateye urose ibyo bihumbi bibiri nturonka ikintu bisumisha umwana rero yari ari inzara agaca atuma agenda ku ishuri agasinzirirayo kubera ibiciro byazimbye umuvyeyi wundi wo mu kayanza ati akagumye bagumako ndavyiteguriye nyene nza ndaronka udufaranga nyene ndya karasiyo gake nabo ndabacagurira kugira ngo hageze ko baja kw'ishure nzobaronkera udukaye udukaramu utuyuniforume birazimvye ariko uko bizimye nta kuri twobigenza tuzo- tuzogura nyene duke duke bamwe mu bavyeyi nk'uyu mugabo bahisemwo kuzorungika abana bamwe ku ishure abandi babe barabangiriye bise batatu bazoja kw'ishuri nzoca ndungika babiri umwe umwe asibe hisunzwe ikirangamisi catanzwe n'ubushikiranganji bw'indero umwaka w'ishure uzotangura kwa cumi n'umunani ku kwezi mu mwaka uheze abana benshi baraheze amashure mu ntara zitandukanye bitewe n'ubukene bwo mu miryango nk'uko ijwi rya amerika ryabitohoje eroje urikaneza ijwi rya amerika
Uh, turamushimiye mugenzi wacu eloge ubirika neza ko iyo nkuru bashinga nawe ko muvyumvise ibibazo uh, bihanze indero n'inyigisho eka abavyeyi abanyeshuri baheba amashuri kubera kura uburyo eka izo ngorane zose ni ingorabahizi ikintu cokorwa n'ikihe reka dutangure kuri mwebwe professor wa paul unzimana
yego murakoze eh, ku ku kumbaza ico kibazo Eh, icyo umuntu yokora icyo kurwaye ni abikugamere umuntu yokoreza neza iyo- aho eh, uburezi bugeze mu burundi Eh, n'aho abo banyagihugu ba- babuze ingorane zihari ego ego ibitoke ibitega bubanza kayanza ku by'ukuri ibyo byerekana yuko uburezi mu- mu burundi bugeze aho amaso ashaka Eh, i- ku by'ukuri i- i- iyo uburezi bugeze nk'aho ibyo iyo byerekana ishusho y'igihugu Eh, ni ukuvuga rero izo si muri izo ntara uko ari eh, zi- zi- zine gusa ni ukuvuga ibyo biri mu gihugu cyose biri mu gihugu cyose eh, eka no mu bi- na- na- n'ahantu uba hitwa yuko ngo ngo hateye imbere eh, mu- mu- nko mu mugwa wa politiki bujumbura naho nyine usanga ibyo bibazo nuko biri n'ibyo Eh, hari ubukene ntangere eh, eh, ibintu ha- ha- haravugwa yuko ngo ibi- ngo ibiciro mu byaduze ibiciro ntibyaduze ahubwo ibiciro biraduzwa biraduzwa ntibyiduza byonyine biraduzwa kuri icyo kibazo Iyo- nyine eh, professor paul muzibana muravuze ukuntu inyigisho zatitutse ariko no mu bihugu biteye imbere nka muri leta zunze ubumwe za- za amerika hariho amakomine yakomeye cyane rwose mu nyigisho aherutse gutangaza nayo nyine ko inyigisho zasubiye inyuma bo bakavuga ko ari kubera cyane cyane ikiza ca covid cumi n'icyenda aho abana kenshi na kenshi binji- bi- bigira muhira muribaza ko no mu burundi z- iyo yoba ari imwe mu mvo zatumye ah, inyigisho zitituka oya si si si u- urumva ego nivyo mu bihugu vyose hari ingorane eh, kubera yuko eh, ba- ku vy'ukuri eh, hari amapolitike ya- ya- y'aba- y'abanyemari abafise amafaranga nibo nibo ba- bahaga- nibo bafukamiye ibihu- ibihugu mu nda Eh, hanyuma nk'iwacu dukoresha amabwire amabwire ya- y- y'inzego z'ama- z'ama- z'amafaranga z'abanyemari ari banki y'isi yose ari eh, na eh, ikiga mpuzamakungu fmi canke ishami ry'abanyemari y'abanyeuropean hanyuma bo bagaca bitwaza n'ama- n'amashirahamwe yitwa kuko wari y'abahinga nka unesco nka cya kintu cyitwa ecole fondamentale ico ico kintu cya ecole fondamentale cyazaye mu burundi na unesco ari ikintu cyaje gusambura eh, u- u- u- u- uburezi eh, mu- mu gihugu U- kuko urabona eh, hariho ibi- ibiharuro bihari Eh, nk'umwaka w'ibihumbi na miro- na mirongo icyenda mirongo ibiri na rimwe abanyeshuri baheze amashuri eh, eh, ba- basika hafi ibihumbi amajana abiri muri icyo gihe kandi abenshi nabo muri ecole fondamentale urumva ibihumbi amajana abiri aho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe uraba nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mirongo ibiri na gatatu ushira mirongo mirongo ibiri mirongo ibiri na kane hoho usanga ibara ryaraguye Ni ukuvuga- ni guca- uko abanyeshuri bariko barabivuga nta buryo bafise bwo kurika abana mu mashuri ubu abana bagiye- bagiye kuguma muhira kubera ubukene ubukene ntangere bu- ubukene bwafashe abarundi bose nk'uko abo bantu babivuze abo ejo wika neza yabagije yego i- inzara irahari mu gihugu no mu mashuri no mu ishuri kaminuza no mu ishuri kaminuza y'igihugu eh, abarimu bama bariko baravuga yuko abana mu Yego, me- ishuri usanga bariko barasinzira bagasinzira mu gatondo mu ishuri urumva ni- baba baraye inzara baje- ba- bakaja mu ishuri ba- ata kintu na kimwe bashobora gukurikira nta nguvu bafise birashobora kwiga buca umwaka w'ishuri gutangura reka tuje no kwa professor atanaze gahungu nawe nyene eh, kaminuza y'uburundi murayizi eh, eka murayiciyemwo amashure mato mato murayazi ingorane zari zihari ico gihe murazizi ariko ibibazo biriho muri iki gihe ngo ni ingora abahizi icokorwa n'ikihe eh, professor atanaze gahungu
Eh, urakoze cyane mushinga ntahe frederico Urash- urakoze cyane mushinga ntahe paul Ah, jewe nibaza yuko urabye uko ibihugu biriho n'uko ibihugu n'uko uburundi bwahora buri kera yuko hariho ibintu ah, byo gufasha abantu hariho ah, kuva kera turafise minisiteri y'ama des affaires sociales ah, i- iraba ingene abantu babayeho ubu u- mu burundi barakoresha iryo jambo rya ntaho nikora iyo jambo rya ntaho nikora niryo nibaza yuko umunsi abagira ibyo gutegura iterambere ry'igihugu ryoshira ko ryo- ryoraba cyane ibyerekeye ibintu nka iby'amagara y'abantu ibyo kuja mu ishuri hanyuma bakaraba abo bantu ba ntaho nikora bakaraba yuko bobafasha kuronka igituma ico bafasha kuja mu ishuri ariko ikigoye rero umushinga ntaye frederico umushinga ntaye paul jewe nibaza nuko abo bantu bariko barakura abana mu ishuri nta woca avuga ngo abo bana bagiye kugira ikintu cyo guteza imbere burundi cyo kugwiza itunga yaba bagenda kugwiza itunga byokumbure umuntu wese akaraba ingene abigira naho kubera rero bataba bagiye gukwi- kugwiza itunga umuntu yobanza guteza uburundi akaraba ati mbega ubu u- ko mwagize nko mu bindi bihugu ubu ubu abana nka bose bagenda mu ishuri none hariho politike yakurikiranye inzego zagiyemo kugira barabe uko abana bongerekanye bakaba nka bose bakaba mirongo icenda ku ijana bagashobora kwiga kera hagenda mirongo ine none ubu u- icyahindutse kugira abo bana kugira ayo mashuri ashoboye kuronka ibikoresho bikwiye ibyo nibyo nibaza bi- Egome.
byari bikenewe
Professeur Paul Nkunzimana ikibazo c'ubukene eh, bw'ibikoresho sico sico conyene hariho n'ikibazo c'amashure aho usanga abanyeshure eka bari mw'ishuri ari benshi canke atana mashure eka ibibanza bafise aho bokwigira mw'ishure ico kibazo coco mu kivuga kwiki
reka ya- Alo Professeur Nkunzimana muranyumva nibaza ko Professeur Nkunzimana eh, telefoni imeze nabi uh, Professeur Atanazi murashaka kwishura ico kibazo ubu hariho n'ibibazo uh, vy'amashure eka ibibanza abanyeshuri bigiramwo abanyeshuri bashobora kuba ari benshi
Ego, ibyo birafatanye ah, frederico We- birafatanye n'ibyo twari ko turavuga bya ntabonikora ni uko abana barabaye benshi iyo babaye benshi ni ukuvuga yuko amashuri nayo ateza guca yubakwa menshi kandi akaba ari amashuri afise ibikwiye hari abarabye abahinga mu by'indero baravuze bati urabye mu bihugu nka bya afurika hari ibintu bagize kenshi ibintu amashuri aba akomeye afise icyo bita resources ni ukuvuga ibikoresho byo mu ishuri ni ukuvuga ibitabo bikenewe ni ukuvuga ibyo bintu byose biba bikeneye kugira ngo umwana ashobore kuja mu ishuri mugabo kandi atahe agira icyo yakuyemo ibyo rero bintu bitashoboye kuru- ku- ku- kugwizwa nibaza yuko bizoguma bigoye turakeneye yuko ah, ikintu yu- nibaza tutaravuga umushinga ntawe frederico ni cyane cyane ibyo bintu kuraba yuko abarimu dufise ko twoshobora kuba kubateza imbere abarimu nabo bakaba bashoboye ibyo kwigisha nk'ubu u- urabona yuko mu burundi ubu turi ko ibintu byiza biri ko biraba uburundi buri muri east african community bugiyeyo abarimu rero bari bakwiye ah, dukwiye ku urabona ko baciye dutangura kwiga ibyo bintu by'ibiswahili tukiga tukiga ibintu ah, ibintu bita entrepreneuria kuva mu mashuri ya ecole fondamentale mugabo icyo duca twibaza ni uko none abarimu bigisha ibyo biswahili muri ecole pri- ecole fondamentale abigisha icyo cyongereza muri ecole fondamentale none nabo barafise ububasha bwo gushobora kubyigisha urumva rero ibyo bintu bica biba kumwe nibaza yuko uburundi nk'uko ibindi bihugu byagiye biratera imbere byo muri afurika bite- byateye imbere mu byi- mu by'indero uko byabigenjeje dukwiye gutora ukundi kuntu kumbure ko kwigisha kutajanye n'ivyo bintu byo ku- kuzana umuntu uko bukeye umuntu agahindura iki mugabo agafata ati ngiyi iporogaramu y'indero yo mu myaka Ego, ico cumi." kibazo uh, Professeur Atanazi Gahungu ci- ca- co kumenyereza ah, abarezi abigisha kugira ngo batange inyigisho ku bintu hanonosoye turagigaruka ko ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko reka duhe ijambo umwe mu banyu banyu n'iradiyo ijwi ry'amerika james eh, ndayisenga muri aho
Tura- turakomeye muri hehe
Ah, ndi mu gihugu ca kenya ni vyiza cane rwose urafite ikibazo urafite iciyumviro turiko tuvuga ku bibazo vy'indero n'inyigisho mu burundi duga kw'ijambo
Eh, ndafise ikibazo kubera twese twi- turi abana b'uburundi kandi twizaha twizaho nyene nti- nta kazi turaronka yego ikibazo nari mfise
duba ku ijambo ati iki ati iki bibazo nari mfise ni icy'uko uravye ukuntu abavyeyi usanga bariko baritaha abana babo mugabo ugasanga hageze kuronka akazi hama hari ibibazo bitandukanye ugasanga kuronka akazi biragoye ego nagoma mbaza ati none kubera iki batokwitaho cyane cyane hakabaho eh, inyigisho z'imyuga rwose mu bihugu cyose kugira ngo bose baronke akaryo ko kwiga umwuga hama ntitwirwe turizera ubuzi bwa leta hama dukora iby'iwacu nicyo kibazo nari mfise murakoze james ndayisenga reka tugihe eh, professor paul nkuzimana ubwa mbere na mbere
ego murakoze Eh, nje- ndafise aka- akabazo k'itelefoni mugabo ngira ngo biraza gutoye inyishu Eh, ego iyo vyerekeye amashuri y'imyuga ni ni ikintu gihambaye Eh, ariko murabona uko mu burundi ata- ata kimanza cy'ukuri eh, ba- ba- ba- ayo mashuri bayaha Eh, ego ni nibyo imyuga ni ikintu gikomeye cyane rwose n'ubu ari ikintu gikenewe cyane ni uko eh, abategetsi bagira politike y'inyigisho gushyiraho iyo shuri y'imyuga n'ukuri ikaboneka baka- bakazana ibikoresho bikwiye kugira ngo eh, habe eh, amashuri y'imyuga eh, itandukanye hanyuma n'ikindi naco naho baje mu buryo mu mashuri ngo ya fondamentale bijya bintu ngo ngo bi- bi- bita entrepreneur n'ibindi Eh, erega hajyanye kugira ngo ushobore gukora ushobora gukora atamutaye ufisi ni nacyo gituma bakeneye yuko aba politiki yuko eh, eh, aba- aba- abanyamyuga bashinga amakoperative kandi ayo makoperative agafatwa mu mugongo eh, eh, n'igihugu ni ukuvuga yuko ayo makoperative yashobora kuronka eh, haba amakoperative yo mu y'imyuga amakoperative y'uburimyi akaronka eh, eh, ni ukuvuga eh, inyo- eh, ba- bakaronka eh, amadeni ku- ah, ah, mu madeni ku byo bita eh, kuri tozeho ni ukuvuga amadeni atanyungu arimo ibyo ni byo bishobora gutuma yuko abantu bagize bagize amashyirahamwe bashobora gutera imbere n'igihugu gishobora gutera imbere ego me eh, professor atanazi gahungu mwavuze ikibazo eh, gihambaye ko musana bavuga ko cotorera umuti bimwe mu bibazo bihari muri iki gihe mwavuze ko abarimu badafise eka ukuntu bariko baratezwa imbere eh, mu mwuga wo kwigisha murashaka kudusobanurira neza mukatubwira ico mushaka gushikako
ego ah, mushingantahe frederico jewe nibaza yuko urabona nk'ibintu ah, hariho porogaramu nyinshi muri muri ecole fondamentale muri ecole secondaire pa- poste fondamentale ba usanga bariko umwana akiga kuva ku giswahili akaja kuva mu ki- mu kirundi akaja mu gifaransa akaja muri entrepreneuria Ah, ikigoye muri ico ni vyiza cane ni ukubikeza umuntu akavuga ati twaronse noneho abantu basigaye biga ibintu bizobateza imbere mu kazi mu bintu bazokora mu bintu by'iterambere ry'igihugu icyo umuntu abanza kwibaza mugabo mushingantahe frederico mushingantahe paul ni ukuyibaza ati none turafise abigisha ibyo bintu babinonosoye nitwagira entrepreneuria nitwagira ibintu ah, byo kuraba ibi- ari bimwe bya shimi ari biki none turafise uburyo ububasha mu mashuri turafise ibikoresho bikwiye abana bazorabirako kugira babikurikize abarimu bavyigisha nk'ubu u- ah, jewe ngira mfate igiswahili ngira mfate ico congereza none abarimu turafise abizi ibyo bintu kugira ngo bashobore kubyigisha mu mashuri bigamo naye ahandi je ndanezerwa ngubu ngi- ugiye mu ngiye mu burundi usanga hariho amashuri bariko bara ah, barashiraho narabonye ah, muri provese karusi ishuri y'irusi igomba kwigisha ibyo bintu tekinike ikigoye ni ukwibaza none abarimu bazovyigisha barabinonosoye hariho ibi- mu gihe ibihu- ibihugu byariko biragomba gutera imbere byo muri afurika baragira ibintu bagafata nk'abantu bakora mu bya utwabo abagwizatunga bakagira bijya byo kugira amataravo ico bita ibi- ibi- ibikorwa bya rusange bakagenda mu mashuri ibyo byarabaye mu bihugu bya mozambique bakagenda kwigisha baka kugira ngo berekane nk'umuntu akora muri banki akagenda akerekana ingene bagira bene izo operasiyo zo mu mabanki nibaza ko dukwiye gusubiramo tubirabe mugabo urabona ikigoye no kwibaza nta ibyo twifuza by'indero tutamaze kubanza kuraba ingene bihuriyeho bihuye n'iterambere ry'igihugu tutabishyize imbere duce tubiha priorite nibaza yuko bizoguma bitugora mugabo tuteza kubaza kunezerwa yuko iki icyo twigize umugambi wo kubwira abana bose bakaja mu ishuri ubu turi ko turagishikira ingo rero tugikurikize n'ubwo buryo bw'amashuri n'ubwo buryo bw'abarimu ubwo buryo n'ubwo buryo bwo guha ababyeyi ba ntaho nikora bashobore kunjika abana mu mashuri ni Ego, ibyo nibaza Ewe, uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uburyo eka abigisha uh, bazi neza umwuga eka babinonosoye bashobora gutanga ubwo bumenyi icyo kibazo cifashe gute muri iki gihe mu burundi eh, professor paul eh, turazi ko ah, havugwa ubukeneye bw'abarimu icyo kibazo ci- cifashe gute kuba muri za kaminuza zitandukanye canke eka no mu mashuri yisumbuye hari abarimu banonosoye uwo mwuga bakanonosora n'umwuga wo kwigisha icyo kibazo coba cifashe gute amatwi abasomyi ego imbere y'uko ni ni ico kibazo eh, navuze imbere y'uko habaye isubirwamo eh, eh, inyigisho mu burundi eh, kuva mirongo ine na gatatu gushika mirongo ine na cumi na gatandatu eh, navuze y'uko eh, mu burundi baye dufise n'uko nta na rimwe higeze haba igikorwa co kurimbura evaluation ni ukuvuga eh, u- u- mu burundi evyerekeye indero ni nk'ibintu ni nk'umuntu ariko aratwara imodokari atazi ariko araja cyangwa ubwato atazi ariko araja araja ibyo ni cyo kibazo dufise mu burundi ko ata evaluation nta programmation nta- nta gutegekanya ngo ibintu bizoba eh, eh, eh, ukuntu ibintu bizogenda mu myaka ibiri itatu ine itanu icumi umva izo ni ingorane ni ukuvuga eh, umushikiranganji araza uko yabyutse uwo munsi ugasanga yazanye eh, reforme uko ayishaka hanyuma rero baga- bagaca babishyira nta kurimbura rero kwigeze ko haba gushika uno munsi bo bino bintu by'igiswahili ni- n'icyongereza ivyo yaba barashoboye ku- ku- ku- kuraba abahinga eh, bazi ibintu by'indimi abapsiko abasosiyolingwiste n'abandi bari gushobora kubabwira yuko i- i- izo ndimi zibiri icyarimwe zitashobora kwinjira muri mu- mu- mu mashuri mato mato izo ni ni- izo ni inyigisho ego rumwe bi- birashoboka ariko ubundi bwa kabiri bashobora ku- kujaho hama- bamaze kuja mu mas- mu mashuri yisumbuye hanyuma bikajyana n'uko n'amashuri yisumbuye yasambutse ngo ikiya cya ekole fondamentale cyarasambuye cyarasambuye amashuri yisumbuye hanyuma rero ibi nabyo by'uko y'uko ngo ego atanaze gahungu eh, kumurika abana mu mashuri rega nta mubyeyi n'umwe adashaka yuko umwana we ajya mu ishuri mugabo bijya bakubwiye bijya batubwiye u- ha mu cibitoki gitega bubanza kayanza yuko inzara ya- yarateye barafata aba- abana ba- bakabavu- bakavuga ati ntabikore nta mafaranga dufise y'ibikoresho nta mafaranga dufise y'amakaye nta mafaranga dufise iniforume ivyo ni ukuri ivyo birahari mu gihugu cose iyo bariko baravuga ati inzara yaduteye ni- kandi dufise n'ukuntu tu- turiha inzu tubayemwo ivyo ivyo ni ibintu bihari urumva rero i- ikibazo professeur eh, paul nkuzimana Ego, ivyo ego, bibazo bibiri ego, muvuze ego, vyotorerwa umuti gute ego bo ibyerekeye bo ab- abarimu umuntu wese nta numwe atazi yuko mu mururu nta kibazo cy'abarimu haba mu mu mashuri y- y- y'intango mu mashuri yisumbuye haba mu makami- mu makaminuza hari ingorane z'abarimu Bo- bo- hari- hariho bo, uhereye muri kaminuza abarimu babi babinonosoye kandi babinonosoye n'ibyo kwi- n'iby'inyigisho ni- ni- ni bake ntibakwiye mu mu mashuri yisumbuye ni uko mu mashuri eh, y- y'intango na- naho ah, ishuri niho ubona rivuze i- i- amashuri yisumbuye n'ay'intango yasambutse kubera rya- eh, eh, rya ekole fondamentale rya nseba fondamentale Eh, u- urabona yuko a- a- abarimu kubera narijya z'amaporogaramu yo- yose bihari abarimu hari abarimu benshi badafise ubumenyi kandi n'abarimu nabo nyine baba bavyivugira bo nyene Yego, me- ivyo si twe tubivuga mu kanya Hariho- turaza no gusaba muri professeur kaminuza paul urumva nkuzimana uko bimeze urumva rero eh, eh, hariho ikibazo
Yego, me- cyacindira mu muka- burundi harakenewe yuko uburundi bufata ingingo yo gusubiramo ibintu vyekinyigisho mu gihugu murakoze reka duhe ijambo sirilo muvunyi umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika muri aho muvunyi
frederic Eh, murakomeye ngaho
Eh, mu rwanda turakomeye tumeze neza n'abaturwa naba- nabasuhuje cyane barakumva murafite ikibazo sirilo muvunyi eh, ku Eh, ikiba- cyangwa icyiyumviro yego ikiba- nabyumvishe ikiganiro muriho nacyumvishe ni n'ibyo bari kuvugaho byose nabyumvishe ariko ikibazo nagira ngo nibaze ubundi tumenyeye yuko abaturage ntabwo ari- nta- abana ni ab'igihugu abanyeshuri ni ab'igihugu ntabwo ari ab'ababyeyi bagize uruhare rwo kubabyara ariko ubundi ibindi biba bikurikiyeho ababyeyi bagomba gufatanya n'igihugu ese ababyeyi ba ntaho nikora ababyeyi b'abakene ntabwo abana babo bagomba kugira ubwo burenganzira bwo kwiga niba ababyeyi badafite ayo- ubwo bushobozi leta nta kintu ishobora kuba yabikoraho Ha, ndatekereza nk'abo nko nko mu burezi bw'ibanze eh, ba- ba- de- de- abayo- ubuyobozi bw'ibanze buba bukwiye kuba bwakurikirana nk'icyo kibazo cy'abakene cy'abana badafite eh, ba- bafite ababyeyi nyine b'abakene bakaba bagira ikintu bashobora kuba bikoraho ikindi kijyanye nu- n'ubu- n'uburere budakwiye cyangwa se inyigo mwavuze yuko mbere eh, amasomo yatangwaga uko a- abana b'icyo gihe bo mu bihe bya kera bigaga neza babaga bafite ubumenyi buhagije ariko iby'ubu ngubu uka- bikaba ari ibintu nyine bitameze neza ntekereza atari uburundi gusa n'u rwanda niko bimeze kuko n'ubu ngubu abana b'ubu ngubu ba- bari kuvuka ubu ngubu urubyiruko rwa none a- nka- a- nk'abavutse mu bihumbi bibiri na gatanu kuzamura ikinyarwanda ntabwo bakizi ntabwo bazi kuvuga neza ikinyarwanda usanga ba- batazi gu- gutandukanya indagihe n'inzagihe ugasanga nta- ntazi gutandukanya ni ati uti ati bati ugasanga ni ibintu bavangavanga ukumva ni ibintu bibabaje cyane rero ugas- i- ikigaragara ni uko eh, a- a- a- abigisha babo akenshi bashobora kuba ari ibintu baba batitaho basa nk'aho baba bakorera amafaranga gusa batari abarezi b'umwuga nyirizina ikindi navuga ku bijyanye no mu burundi bari kugaragaza yuko abarezi ari bakeya ese ntababa bararangije kwiga kandi nyamara barize n'ibintu bijyanye n'uburezi bakaba nta kazi baba bafite nta bashomeri mu burundi bahaba icyo kintu bajye babasha kuba bagikurikirana ikindi abarimu niba batigisha neza nk'uko bikwiye babahe nk'amahugurwa y'uburyo ki ibintu bigomba kuba byakorwamo naho muri rusange ntabwo ari uburundi bwonyine abantu bize mbere ubu ubumenyi babaga bafite ukuntu babaga bari babaga bari ntabwo ari kimwe nabo ubu ngubu no mu rwanda niko biri ntabwo ibya ibya ibya kera ntabwo ari byo by'ubu ngubu ubona yuko biba bisa nk'aho biba byaragiye bihinduka Mura- byari ibyo bitekerezo byanjye murakoze cyane murakoze muvunyi ku bite- ku bitekerezo byiza ku bi- eh, ku byiyumviro byiza nashaka ikibazo cyawe eka n'ibyiyumviro mushikirije tubihe eh, professeur atanazi gahungu mwigeze kuvuga ibyerekeye ukuntu abana bantaho nikora bafashwa na ministère sociale arabaje ikibazo gihambaye niba leta itagira uruhara mu gufasha nk'abo bantaho nikora ikindi ni ikibazo kijanye yavuze no n'amahu eh, na- n'imyimenyerezo ihabwa abigisha kugira ngo bakore umwuga wabo neza duga ku ijambo professor Atanazi Gahungu Eh, urakoze cyane nuko niba agiye izina ry'uwo muntu ahita- ahita- avuze ibyo nago- nagomba kuvuga na jewe yitwa Cyrilo Ndea- Muvunyi ego umushinga ntaye sirire ibyo uvuze nibyo ndiko ndaraba urabona yuko ubu- ubu minsi yose abantu turandikiranira mu kirundi mugabo ikirundi carasubiye inyuma rwose umuntu umwana aragenda akakwandikira ugasanga afashe kuva ku impapuro zitanu yandika agomba kukubwira ijambo mugabo akaba yanditse muri furaze imwe impapuro zitanu zose urumva ibyo rero byarasubiye inyuma mugabo ikintu nagomba ko turabira ko ni uko tubanza tukamenya yuko bantaho nikora bariho hanyuma ikindi cya kabiri ni uko burya a- nta muntu ashobora gukora ashonje nta muntu akora ashonje nta mwana ashobora kwiga ashonje urumva rero ibyo o hariho aba- aba- abadukorera bi- bavuga ikiratini abize mu kiratini ba kera nibo bavuga bati burya a- ibyo kurera abana ibyo ku- iby'indero bifite birafite prinsipe iyo prinsipe mu kilatini bayita parents patria parents patria ni ukuvuga yuko leta uburundi buba sebarundi bukaraba abo bana bose uwo mwana agenda kwiga akazogenda aba muri pose fondamentale aba muri ecole fondamentale bakaraba ukuntu mu mapriorite y'igihugu ibintu igihugu bishyira imbere barabe bamenye babanze kumenya yuko bantaho nikora bariho uwo mwana akazogenda akirirwa mu ishuri agataha akagomba kwiga ashonje ntazoshobora kwiga hariho ujya ababyeyi benshi kumbure n'ibyo byo kujya mu mashuri kubera batabona ikizovamwo iyo umwana wabo avuye mu ishuri bararyoherwa ibintu byo kubwira abana ababyeyi akamaro k'amashuri bari bakwiye kubisubiza imbere mugabo gikuru gikuru bakwiye kuraba kujya umushinga ntahe paul aguma bivuga barabe icyo bita evaluation de l'education mbe amareforme amaze kuba kuva kera kuri kuva kuri mama aratema ibintu daba aratema mama ararima none ubu u duteye hehe ibyo byaragize akamaro biro de renseignement rural hari icyo yateye ko ubu u ecole fondamentale tumazemo iminsi hari icyo yateye ko ubu u ko abana bose tugomba ko bajya mu mashuri ni byiza cyane turafite uburyo twararabye ibyo turi ko turagira yuko bijyanye n'iterambere ubu twinjiye muri east african community turi ko turaraba yuko umwana akuriye mu burundi yoshobora kujya hamwe n'umwana wo muri kenya n'umwana wo muri tanzania bose bakaba babona icyo bashobora gukura mu ndero turi ko turabaha nibyo nagomba gusubiramo yagomeye ikibazo cyo kurimbura umuntu akigaruka cyane ni ikibazo gihambaye cyane rwose nibaza ko mu kanya dusubira ku kinonosora ariko reka tubanze duhe ijambo habyarimana innocent muri aho
turagumye tumeze neza muri hehe ga innocent ibujumbura ibujumbura mu burundi ni byiza cyane rwose ikibazo cy'iyumviro bivuga ku ijambo
bo jya musanze indinganizo ya edikasiyo nka new generation irakwiye guhinduka mbo yari ihari iyo dufite yitwa fondamentale c'est bon nziza kubera irakuha imbono ukuntu uzibeshaho mu buzima apre ishure irya ndinganizo ya kera yari mbi cyane bo mu isanzwe indinganizo ya kera yoyo yakwereka yuko uhejeje ishure uzaca ukora akazi ka leta hanyuma akazi ka leta nako kakaba katagwizwa mugabo iyi y'ubu ihari fondamentale ikwereka neza ko we niwaheze ishure uzokora ibintu by'iwawe ahubwo hagukoreshwa uzokoresha nawe bo iyo niyo nanishi iyo niyo nshigikiye cyane mbo habeho rero ikintu kimeze gute habeho ikintu cyitwa ko leta leta ishyire ukuboko kunini cyane muri edikasiyo kuko igihugu kitagira abantu bize kiraguma gitera gisubira inyuma gihomba nk'uko twahombye kera twahora dukoresha turimisha turimisha amadudu inka zitwa amadudu ubu turimisha amaboko urumva twateye duhomba ntitwateye twunguka bo ikihari rero cyokurikizwa kinini cyane ni uko bashyira ukuboko kunini cyane muri fondamentale yego murakoze murakoze habyarimana innocent reka icyo kibazo cyawe cya ekore fondamentale turakigakwa cyane cyane na professeur paul nkunzimana kuko wewe si twabibona reka tubanze duhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi gildas ndamuhayimana muri aho yego yego turi aho muri hega gildas
yego
muri hehe
mu kirundi burundi ni vyiza cane gose duga kwijambo ikibazo cy'imviro
yewe narese nk'ikibazo bavuga n'icyumviro urabona uwaganizwa muri kaminuza nk'iyane akademike alo duga kwijambo turakumva
yo kwakira amapromosiyo agira hegise posite fundamentale ni ukuvuga kajya ga preburse batanga ahora kanabagora gutanga none ubu bagwise igitigi bazokaronka numva ko ba banyeshuri bazoguma bisa nabi none nta cokorwa kugira ayo mahera yo yasimbutse yakashishikakira kare kugira abo banyeshuri bige neza badusanze neza murakoze murakoze Gildas uh, professeur uh, Paul Nkunzimana uh, umushikiranahe Habyarimana Innocent asa n'umushimagiza inyigisho zo mashure école fondamentale ikintu mwambwira ni ikihe niba mwarabitohoje neza
yego murakoze Eh, eh, ivyo vya poste fondamentale a- ariko urabona mu burundi kugira ngo bo ba- ba- bavuge yuko bashyiraho école fondamentale ya- ya- y'imyaka icenda ni ukuvuga yuko amashuri yisumbuye ayasambuye hanyuma a- eh, a- a- poste fondamentale imyaka itatu Wa- rero ashobora kubona ahantu ha- hako- ha- ha- haba sikre y'amashuri eh, amani- amanivo y'imyaka itatu ivyo ivyo ivyo ni ibintu bi- bi- biteye ubwoba hanyuma kandi nabivuze yuko abo bantu bahejeje bantu bari muri école fo- mu- poste fondamenta- muri- muri fondamentale eh, yuko baja mu bushomeri bava mu mashuri ibihumbi bashyira ibihumbi amajana abiri ku mwaka urabyumva aho ni umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri usha umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umuntu wabirabye uno munsi mirongo ibiri na gatatu ivyo biharuro nibaza ko vyoba bimaze kugwizwa nka kabiri Urumva, abo bantu ni benshi ibihumbi bire- bi- bye- biba byegera amajana mirongo itanu ibihumbi amajana atatu ku mwaka baja mu bushomeri bava mu mashuri ivyo birateye ubwoba urumva rero abo bacoba bize baco bize mu ishuri kandi nanoneho mu ishuri bara- bara- barabirukanye Bara- bara- barabirukanye mu mashuri Eh, hanyuma urumva rero jewe ku- ivyo mbona a- a- e- ivyo mbona nu- ni uko eh, na- na- na- na- nanavuze na na kare ivyerekeye imyuga harakenewe yuko leta ishyira inguvu mu gushinga amashuri y'imyuga bagashyiramo ibikoresho bikwiye hanyuma kandi abanyeshuri kugira ngo ba- ba- bashobore no no kwiga ba- ba- baheje amashuri bashobora kuronka akazi bashinga amashirahamwe yabo nabuze ibintu z'amakoperative aronka amadeni ya leta ku nyungu y'ubusa tozeho hanyuma ivyo vya pebusi ivyo vya pebusi uwo yari wa- uwo nda ndaha ndabonye imana sinzi ko izina rifashe ko eh, Na- wo mu na- Kirundo.
ndamuhaye imana Gildas ndabaye imana eh, ok urumva eh, ibi ajya ama- na- najya amareforme yose no no kuri universite bijya bmd urumva imigambi bari bafise bwo gushyira mu minwa y'abanyemari inyigisho za kaminuza mugabo ingorane zahabaye ni uko kaminu- amashuri kaminuza aragoye kubera yuko aba- abarimu bashobora gufata umushahara ukwiye kugira ngo bashobore kubaho kugira ngo bashobore gukora urumva rero icyo bakiye baja ko rero ibintu vyerekeye gu- gufuta ubwa mbere hoho i- i- a- a- e- la- la régie des ordres universitaires ni ukuvuga gushyira mu minwe y'abanyemari i- i- ivyerekeye ukuntu abanyeshuri babayeho haba mu vy'uburaro haba mu vyo kubagaburira hanyuma rero bagaca bi- bi- bijanwa n'ivyo gufuta systeme ya bourse Eh, eh, bourse kandi be- benshi bahita ngo nagafashanyo mugabo jewe sinabica ko nagafashanyo kuko umunyeshuri ariko ariga ni droit yiwe n'uburenganzira bwiwe kuronka bourse kandi mumenya yuko ibintu vya prebus vyabaye kuva kera aba- abantu bavyiyamiriza abanye- abanyeshuri abavyeyi reka n'abigisha ariko byagiye urumva, i- i- amaguverinoma yagiye akurikirana no kuva no ku- no kuri ba- ba- ba ba buyoya ariko ibi byagiye gushyirwa mu ngiro muri iyi myaka urumva rero ivyo birakenewe yuko iyo systeme ya pre bourse ifutwa ikahava hakajaho bourse bourse gratuite bourse ku banyeshuri bose ku banyeshuri bose bo mu mashuri ya kaminuza kandi ikaba ari bourse batazokwishura kuko ni abana b'igihugu Ayo- ayo mafaranga Nta bantu akazova- bashobora akazova he?
kwiga. Na- na- nanoneho hari umuntu yari- yanayivuze ati none abo bana ko ari ab'igihugu n- none byogenda gute abana ni ab'igihugu nivyo abana baza kwiga ku buntu baza kwiga ku buntu kuva mu mashuri y'intango gushika muri za kaminuza ariko muri za kaminuza mu bihugu bi- bitari bike kenshi na kenshi izo prebose nizo zikora kuko hari abavuga ko igihugu kidashobora kuronka amafaranga yo kurihira abanyeshuri bose muri kaminuza ego none none nkurikije wewe woja gufata akarorero kabi nko muri kiriya gihugu ngo bishe abantu miliyoni zibiri ngo ngo ngo ngo twebwe ngo ngo ngo ngo ibihumbi ijana ngo- none ibyo nta muntu yafata akarorero kabi igihugu cy'u Burundi murazi yuko kivugwa kandi na noneho siki- sikivugwa niko biri ibiharuro birahari Eh, izo nzego eh, zi- zi- zi- zitwara z'abanyemari banki mondiale efemira union européenne bo nyine baravyerekana yuko mu- i- u- uburundi ari cyo gihugu cya nyuma igihugu gikenye ku isi cya mbere ni igihugu- ni ukuvuga- ni ukuvuga ni igihugu gitunze cya nyuma Eh, ibiharuro birerekana yuko mirongo itandatu n'indwi ku ijana mu burundi bari ntaho nikora ba ntaho nikora urumva rero i- ingorane zihari ni uko ubwa mbere hakenewe uko mu burundi hafatwa ingingo zose zikenewe kugira ngo haveho ubukene kurandurana n'imizi ubukene mu burundi icyo gihugu ki- iki- igihugu cy'uburundi kiratunze naburya kwa kongo bakise buri skandale geologike ku gihugu kirimo abantu hafi miliyoni ijana mu burundi naho nyine hari miliyoni cumi na zibiri mu burundi naho nyine hari ubutunzi ntangere ubutunzi ndetse n'umukuru w'igihugu yamasivuge eka n'umukuru w'igihugu ya- ya- ya- yahora eh, nkurunziza nawe ugera hari ivuga yuko eh, uburundi bwe- bwe- buri ku gahinga Ubu- hariho ubutare buteye ubwoba byaba bya nikeli byaba bya terare byaba inzahabu byaba bya platine byaba bya- bya cobalt em, uranium eh, bya na- nikeli na bibu- hari ubutunzi bumwe buteye ubwoba nkubikirije nawe batanazi urumva rero ubwo butunzi batera kuba ubw'igihugu gufasha ntibube ubw'abanyamahanga bwasha kuba ubutunzi bw'igihugu ubwo butunzi rero nibwo bushobora gutera bushobora gutuma igihugu Egome, egome reka dutandukire ku kindi kibazo profesor atanazi mwashikirije ikibazo cyo kufasha ah, ah, nka leta kugira eh, leta igafasha kugira ngo abantu bose bashobore no kuja mu mashure Eh, tugarutse rero kuri kaminuza nk'uko twabivuze hari ubukene bwibonekeza bw'aba bw'abigisha ariko bikaba bizwi ko abarundi ah, b'incabwenge ari benshi baba ari mu Burundi canke mu bindi bihugu Eh, uruhara nka mwebwe muri ngaha professor Watanazi Gahungu mwigisha muri kaminuza ikomeye cyane gose Chicago State University uruhara mwogira mu guterera namwe eh, igihugu canyu kugira ngo za nyigisho babigisha banonosoye umwuga wo kwigisha baboneke n'inkuruhe murafite uburyo bwo gufasha eh, muri ico gisata
ibyo bira- biragoye kuko tumaze kugira ibindi biganiro mushinga ntawe frederico sinzi kubyibuka dukuraba ingene abantu bari muri diaspora bogenda gufasha ibyo kwigisha nibaza ko bikunda nagomba mbere imbere yo kwishyura nagira mbanze subira inyuma nagira jewe mbere mvuge ah, si nku- ni nk'ukunganira ibyo mushinga ntawe paul yavuze mugabo ndahivuge ukundi jewe sinibaza yuko ikibazo cy'uburundi ari ecole fondamentale nibaza yuko ecole fondamentale urabye ibindi bihugu bose bagira bava mu mwaka wa mbere mbere n'imbere y'umwaka wa mbere bagashika mu mwaka w'umunani mu burundi dushika mu w'icyenda mugabo nicyo kimwe n'ibindi bihugu turakeneye ecole fondamentale kandi ukuntu ubu u- biga baraba ibintu igihugu gikeneye mu iterambere jewe ndabi mbona birateje imbere igihu- igihugu hanyuma icyari gikenewe ni ukuraba yuko imyaka twoba tumaze muri ecole fondamentale umuntu yagira akaraba icyo yashyitseko hanyuma ibyo bintu nabyo by'ukuza mu mashuri umuntu aka- ntabwe akibona akamaro k'ishuri hariho ibintu biguma biva biva muri za ah, banki mondiyale by'ibiti bituma byerekana yuko uburundi buca- butegerezwa gucaguzwa ataco bu- ataco bumaze ibyo o- ni ukuraba neza mu bintu twiga tukaraba ibyo biharuro baduha nibyo ndabona hari abantu benshi baguma bandika ngo ngo uburundi ngo ni ubwa nyuma mu bindi bihugu ibyo o ni ukwerekana yuko umuntu arabye iyo abantu bariko baratanga ibyo biharuro bakoresha ibyahe uburundi bwaramaze iminsi butagira ah, budakorana n'amakungu ni ukuvuga yuko ibyo byobyo nitwe tuyo twari dukwiye kuraba Ivyo- ivyo biratandukanye n'ivyo Professor, eh, frederico ego bi- yuko ubu u- abarundi bakunda uburundi naho baba batakiri abarundi bari henshi kandi mu bindi bihugu turi kumwe muri ivyo ah, de Grand- eh, l'Afrique de grand lac hariyo benshi banonosoye iby'indero mu byo ni- byo gufashanya ngo dufashanye n'ibyo byo kurera nk'umunsi twogira ibyo bintu biri byo kwigisha igiswahili tukaraba tuti aho kugira kuraba ko tuguma turaba umuntu wese uwo ari we wese agateza kuza kwigisha igiswahili adashobora kukivuga ariko aho hakurya muri tanzania bashobora kukivuga bakaza baka- bakacigisha abarundi ba- bize bazi kukivuga bakacigisha mugabo kandi tukaraba tuti mbega Ego.
ubu u mu mafaranga ya leta muri bije ya leta ibyo bikoresho byo mu mashuri ubwo buryo bwo gufasha abarimu kwigisha neza buri hehe turaba mu bindi bintu dushizemo amafaranga indero twayihaye uruhara uruhe icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose tukaraba ibyo dukora ko dushobora kwemera kubyevariwa hanyuma tukaraba n'ukuntu twoshobora kubuza abantu kuguma bakigomba gusa gucakuza uburundu umuntu ukanezerwa yuko ubonye igihugu cabaye icya nyuma yego nibyo coba cabaye icya nyuma ni ukuvuga ingene wogiteza imbere mugabo ntugume gusa unezerwa n'uko coba cabaye icya nyuma kandi ibyo biharuro bishobora kuba bitari byo ego me- icyo ni ikibazo n'umushyiranaye professor uh, paul nkunzimana yashikirije avuga ko hariho uburundi bushobora kuba bufite ubu- ubutunzi bwinshi mu butaka eh, ni ibintu bagize iminsi hatohoza haba muri kongo haba muri mu burundi ariko reka ndabona akanya katujanye duhe ijambo w'undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika patrick kalimba muraho hano ndakumva ndakumva muri yega patrick
sawa njyewe ndi mu marawi ni vyiza cane rwose murafise ikibazo sawa cyiyumviro ariko njyewe nabanje kutura mu burundi no muri kongo yego
sawa urabona afurika yose ni ikibazo kigoye cyane kubera urabona abategetsi bose bose ntabwo bita ku burezi cyane cyane ikindi kibazo cy'uburezi mu burundi no muri kongo n'ahandi urabona hari ubukene mu gihe umuntu yagiye ku mashuri akiga ugasanga mu nzu yicaye nta kazi afite Iki- icyo kizakiba ni ikibazo ikindi kibazo cya- ikindi kibazo gihari urabona ko mu burundi bazanye iriya ba- baza bavuga ngo system mrd uvuga ngo wiga utangira wiga lisansi master na doctor iriya iri- iriya sisiteme nayo ifite ikibazo ku- kubera ko ntabarimu bigisha yego mwa- ibibazo bihambaye cyane rwose muri ko murashikiriza patrick kalimba icyo nacyo ukaku- ugasanga ni ikibazo ikindi kibazo abantu benshi bariko bashaka ku- kuja kwigira mu burayi agiye kwigira mu burayi ntabwo ariko aragaruka kandi i burundi
murakoze eh, patrick kalimba ibibazo mushikirije n'ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo eh, bihambaye ndabona dufise akanya gatoya ko gufata n'uwundi munywanyi eric ivyo bibazo turabishikiriza hamwe eric muraho
muraho muraho turaho muri hega eric
isengero yumva eric nk'uko wari ubivuze mu ntara y'amajyepfo mu bu rwanda
ni vyiza cane rwose murafise ikibazo c'iyumviro munyarutse akanya karagiye
Eh, ikibazo nari mfite ni uko abanyeshuri bari kwiga ahubwo ngo akazi kakaba gakeya bagakwiye kureba akazi k'abanyeshuri bagakwiye kwiga bakareba akazi k'abanyeshuri buri munyeshuri watsinze bakamuha akazi kuko birimo biraca intege abantu benshi cyane ukabona n'iterambere niko ridindira haba mu rwanda mu burundi hose ugasanga mayibobo n'izo zirimo zirakura kubera ngo akazi ngo karabuze ariko burya iyo nanone bagakwiye kuzaza bigisha abana ikibazo cya kabiri bagakwiye kuzaza bigisha abana kuva mu ishuri nanone si si wo muti w'ibibazo kuko n'ubundi niyo wize ukamenya ntago ubukene bukuzaho kandi ntabwo byagakwiye kugenda ngombwa yuko bagakwiye kureka ishuri ngo nuko ari akazi niyo wize umenya aho wigeze nibyo bibazo bibiri nari mfite murakoze eric reka tubishikirize abatumire eh, professor paul nkunzimana eh, umushirantahe patrick karimba yashikirije ibibazo bihambaye birimwo ivyo mwashikirije namwe eka yavuze ko wewe yavuze ko eh, ibihugu kenshi na kenshi bitita uburezi eka akaba yavuze ikibazo c'ubukene yavuze ikibazo eh, c'inyigisho aho muri kaminuza abanyeshuri baronka lisansi bakaronka masters degree eka bakagira na doctorat ariko hakaba ikibazo ah, c'abigisha mu majambo make ikintu mwamubwira n'ikihe muri ivyo bibazo byose ashikirije mu kanya gato umunota umwe yego mwakoze ubwa mbere hoho eh, nashobora ko ikintu kimwe ibyo atanazi yavuze nta muntu ushaka kunezerwa iyo ariko ava ku gihugu gikenye kuko ari utu- igihugu ari icya nyuma ku isi nta muntu n'umwe ashaka kunezerwa abonye ibyo bintu ibyo biharuro wewe sinzi yuko aribyo yoba afise a- a- aribyo yoba afise ibiharuro bya mirongo itandatu ku ijana n'ishyirahamwe rya leta institut national de la statistique rirabyemeza sinzi wewe yu- yuko hari ibindi biharuro yoba afise Eh, kuri ivyo ni na- kandi nanoneho iyo abantu bariko barabivuga niba uyitegereje abantu ubonye ukuntu abantu babaye- babayeho urabona ko hari ubukene buteye ubwoba nivyo nivyo barya abanyagihugu bose babavuze mu mbuzi ya ntara mivyerekeye ranska skolere birya ni ivy'ukuri birahari nivyo nta muntu yobideha simbona ibindi umuntu uja kurondera ngo ngo- ngo- ngo- ngo- ngo sivyo mirongo itandatu n'indwi ku ijana na institut national de statistique imwe yahora i- isebu irabyemeza sinzi ko ahubwo atanaza hari ibiraruro bafise hanyuma rero iyo eh, eric yaje kuvuga ngo muvunagura amajambo ntacyo yam- Ah, icyo bo- ikintu gihambaye mu vyerekeye ubu- vyerekeye ubuzi iyo hari abashomeri indiri ntibyumvikana yuko hari abantu bashobora kuba bicaye batariko barakora nicyo gituma harakenewe yuko hashingwa u- umugambi nyamukuru w'ibikorwa remezo vya leta kugira ngo abashomeri bose baronke akazi hanyuma ku vyerekeye indero mu- indero mu burundi ndaza yuko hakenewe ubwa mbere kuko indero ntihera mu ntango ku vy'ukuri indero ihera hejuru ihera muri kaminuza ni ukuvuga kuko kaminuza niyo irera aba- aba- abaja kwigisha muri segondere abi- muri- abigisha muri segondere nabo Yego, me- bakaba- ndabona- abigisha abigisha mu mu- mu mashuri mato mato Yego, me- Urumva rero, bo muri kaminuza yego hari abahinga benshi ba- baheze hanze n'abandi baguma bagenda n'uno munsi baguma bagenda abaganga bag- n'abaheze amashuri ntibatahe arakenewe ko haduzwa imishahara kandi no mu mashuri no mu bakozi ba leta bose hakadurwa ego imishahara ndabona wa- hakurikije urugero rwaho urugero rwaho ibiciro bigeze kuko Ego, me- bari muri iki gihe birateye ubwoba ego professor atananzi gahungu mu kanya gatoye cyane rwose ikibazo cashikirijwe na eric avuga ko bimwe mu bintu bica intege abantu ari uko atakazi baronka bahejeje amashuri bize duga ku ijambo amasegonda mirongo itatu
ego eh, mushingantahe frederico icyo ki- icyo kibazo urazi ko kirateye ubwoba kubona abantu baheza ntibaronka akazi mugabo kuronka akazi no gushobora kurondera akazi icyo ushobora gukora ibyo ni ibintu bibiri biriho ariko jewe nagira imbere y'uko mwishura mbanze ndabe ko tworaba ikibazo tutarabye cyo gu- ko gutera agateka profesiyo y'abarezi uburezi mu burundi bumeze gute tumaze iminsi twumva abantu bagenda ugasanga bariko barakorera ibibazo abanyeshuri ugasanga abantu b'abarezi bariko baratera inda abana bigisha ibyo o byo kutaraba kudaha agateka ego akazi kudaha agateka ibikorwa bya leta Ego, ugasanga nk'uko mubivuze, na- nase kuvuga iyo Professor Athanase Gahungu, None biri gusa mu barimu nk'uko biri no mubivuze bindi ntitwashoboye ku Ndabaza yuko ku tubiteza kubitorera ivyo bibazo umuti tuzobigaruka ko ndabona akanya katujanye nashaka ndagushimira cyane rwose professor watanze gahungu ndagushimiye nawe professor paul nkuzimana turashimiye na banywanyi bose baduteye akamo bagashiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye ingenieur euh, cornelius tukaba dushimiye na nadia taha ya the badufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese